iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatatu itariki cumi na zitandatu y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federika nkurikije na tomasi kamirindi ubu ni saa moya n'igice i bujumbura n'i kigali
aramutse amakuru muduhe ibyarahise ahubwo twaburaye kubera ko twagiye mu manama no kujya kwahira ibintu nk'ibyo biraboneka si ibyo kurya yewe ibyo kurya nyine no gushakisha
abo ni abaturage bo mu bigesera na mugenzi wacu eric bagira ubusa ni bamwe rero mu bimuwe ahazubakwa ikibuga cy'indege leta yongeye kubakira iririma ariko imibereho yabo se mumaze kubyiyumvira ni umusogongero rero w'amakuru yo mu biyaga bigari mu kanya mu yandi makuru abatavuga rumwe na perezida robert mugabe muri zimbabwe basanga ananiwe akwiye kwegura naho abo mu ishyaka ry'abarepublika baharanira kwiyamamariza umwanya wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barongera guhangana mu kiganiro kuri televiziyo bwa kabiri uyu munsi amakuru yo hirya no hino tuba ariyo duheraho muri zimbabwe perezida robert mugabe ntagishoboye akwiye kwegura si jye ubivuga ni abatavuga rumwe nawe ahubwo batangiye kubisaba nyuma y'aho perezida mugabe asomeye disikuru itari yo mu nteko ishinga amategeko iyo disikuru yari yaramaze ibyumweru bitatu ayisomeye nanone mu nteko ishinga amategeko hanyuma rero aza kuyisubiramo yibeshye ejo kuwa kabiri ibiro bye byasabye imbabazi bitangaza ko ari byo mu by'ukuri byamuhaye disikuru itari yo nyamara ishyaka rya mbere rikomeye ritavuga rumwe na perezida mugabe movement for democratic change ryo risanga ari ikosa bwite rya perezida mugabe badakwiye kumva ko ari ikintu cyoroshye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru umuvugizi wa mdc obert gutu yagize ati perezida wacu turamwubaha ariko byumvikane neza ko ku myaka mirongo cyenda n'umwe amaze kunanirwa rwose iyo zimbabwe iza kuba ari demokarasi inteko ishinga amategeko yari gushingira ku itegeko nshinga maze ikamukuraho robert mugabe amaze imyaka mirongo itatu n'itanu ku butegetsi abimukira amajana n'amajana uyu munsi ku gatatu batonze umurongo bariko baja mu bihugu biri mu ishyirahamwe ry'uburaya bajabutse imirima y'ibigori mu gihugu cya korosiya aho bakiriwe inyuma y'uko igihugu cya hongri kibazibiriye ku rubibe gihana n'igihugu cya serbia maze kikarasa n'imyuka irakira mu maso kikongera kigakoresha imiringoti y'amazi mu gusubiza inyuma abo bimukira bariko bagerageza kwinjira mu gihugu sentare mu gihugu cya hongri yaraciriye urubanza umugabo wo mu gihugu cya iraq rumwagiriza ko yinjiye mu gihugu aciye ku rubibe icyo gihugu gisangiye n'igihugu cya serbia iyo sentare yarafashe ingingo ivuga ko uyu munya iraq ategerezwa kwirukanwa kandi akazomara ikiringo kingana n'umwaka atarekuriwe kwinjira mu gihugu cya hongri umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya croatia zoran milanovic yanebaguye iyo ngingo yafashwe n'igihugu cya hongri yongera avuga ko igihugu ciwe citeguriye kwakira impunzi zihunga ingwano yo mu gihugu ca siriya hamwe n'impunzi zose zihunga uruhagarara ruri mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati umuyobozi mukuru w'ingabo za amerika ushinzwe akarere k'uburasirazuba bwo hagati general lloyd austin yatangarije inteko ishinga amategeko y'igihugu cye ko adateganya gusaba perezida obama ko yashyiraho ikirere kitagerwamo n'indege muri siriya mu rwego rwo kurengera abaturage bahunga intambara impamvu nk'uko yabisobanuye ni uko icyo kirere gishyizweho byaba ngombwa no kohereza ingabo zirwanira ku butaka kugira ngo rero zirinde aho izo mpunzi zaba ziri perezida wa siriya bashar al assad warariga ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko ari byo byateje ikibazo gikomeye cy'aba bantu bahunga ku bwinshi bajya cyane cyane mu burayi mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu burusiya arasade yemeza ko ibikorwa by'ibyo bihugu bihembera iterabwoba mu gihugu cye kuva intambara igitangira mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe muri siriya rero hagati aho muri yemena abaminisitiri bose bagarutse mu gihugu cyabo bazaba bakorera mu mujyi wa kabiri aden mu majyepfo ya yemen aho kujya mu murwa mukuru sana ukiri mu maboko y'abahuti biratangazwa n'umuvugizi wa guverinoma ya yemen leta y'icyo gihugu yari yarahunze yose uko yakabaye imaze guhirikwa n'inyeshyamba z'abahuti mu kwezi kwa mbere gushize kugeza ubu ariko ntibiramenyekana igihe perezida mansur hadi we ubwe ku giti cye azatahukira aba mu buhungiro muri arabiya sawudite muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi y'amerika umuhanuzi wa vice perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden mu byerekeye umutekano ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko naho hari utwigoro twinshi tw'abadashyigikiye amasezerano nucleaire ku gihugu cya irani two kwankiriza ayo masezerano ngo leta zunze ubumwe za amerika zigiye kubandanya zitunganya uburyo bwo kuyashyira mu ngiro abashingamateka bahurikiye umugambwe wa repubulika bariyamirije amasezerano yapfunditswe mu kwezi kw'indwi hagati y'igihugu cya irani hamwe n'ibihugu bikomeye birimo leta z'ubumwe za amerika ubwongereza ubushinwa ubufaransa uburusiya hamwe n'ubudagi abashingamateka bafise iminsi mirongo itandatu yo kwihweza ayo masezerano maze bagaca batunganya amatora yo kwiyemeza canke kwihakana yamara gushika ubu abashingamateka bahurikiye umugambwe wa repubulika ntibarashobora gushikiriza integuro y'iteko ryiyamiriza ayo masezerano abarepubulika batari bake mu bariko bariyamamariza ikibanza cyo kuzoserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka uza baramaze gutangaza ko bazogerageza kwankiriza ayo masezerano umuryango w'abibumbye usanga hakwiye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwihariye kuri Sri- sri lanka mu cyegeranyo ryashyize ahagaragara uyu munsi ishami rya loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu riremeza ko inzego z'ubucamanza bwa sri lanka zitabasha ubwazo ku giti cya- cyazo butabasha zitabasha gukurikirana ibyaha by'ubwicanyi bihambaye byabaye muri icyo gihugu cya sri lanka mu gihe cy'intambara yamaze imyaka makumyabiri n'itandatu iyo ntambara yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu kugera mu bihumbi bibiri n'icyenda yahitanye abantu bagera ku bihumbi ijana umunyamatungo w'umubiliyoneri kandi azwi cyane kuri televiziyo muri leta zunze ubumwe za amerika ariko aritoza mu bazoserukira umugambwe wa repubulika mu matora yo mu mwaka uza donald trump uyu munsi azoba ahagatiwe n'abandi bahiganwa cumi n'umwe mu mpari zigira kabiri zihava zicishwa kuri televiziyo izo mpari zihava zibera ku bubiko bw'ibitabo bwitiriwe ronald reagan buri hafi igisagara cya los angeles mu ntara ya california umushinga trump azi kwishira imbere kandi yama yivuga neza niwe gushika ubu ari imbere y'abandi mu majwi amaze gutohozwa bitekanijwe ko abandi banyapolitike bariko barahiganira ico kibanza bahava amwifatira mu gahanga igihe c'izo mpari zizoba ziriko ziracishwa kuri televiziyo mu mugambi wo kuraba ukuntu nabo boja ahabona bakaronka amajwi menshi yamara trump nawe nyene aramaze kwifatira mu gahanga bamwe mu bo bariko barahiganwa jeb bush avukana na george bush yigeze kuba perezida wa amerika akaba kandi n'umuhungu wa bush se wabo yigeze nawe nyine kuba perezida wa amerika jeb bush niwe yari imbere y'abandi banyarepublika bariko barahiganira ico kibanza imbere y'uko trump yinjira muri iryo higanwa izo mpari zihava zibera muri ubwo bubiko bw'ibitabo bwitiriwe ronald reagan zihava zirengera impanuro perezida ronald reagan yahora atanga avuga ko ata munyamugambwe w'umurepubulika akwiye kuvuga nabi uwundi munywanyi w'uyo mugambwe turagirize kuri iyi nkuru ya komite mpuzamahanga olympique co yatangaje uyu munsi imijyi itanu ya nyuma izatoranywamo uzakira imikino olympique yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane iyo mijyi ni budapest muri hongiriya hamburg mu budage paris mu bufaransa rome mu butaliyani na los angeles yo muri leta zunze ubumwe za amerika itora rizaba mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi murumva radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi muradukurikira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru yo mu biyaga bigari mu rwanda komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu bikorwa byo kuvugurura itegeko nshinga yarahiye irahirira imbere y'urukiko rw'ikirenga kandi ihita itangira imirimo yayo asumuta kaboyi araduha ibindi bisobanuro nyuma yo kurahirira inshingano nshya mu rukiko rw'ikirenga abagize komisiyo berekeje mu nteko ishinga amategeko bahabwa inyandiko za ngombwa zizabafasha mu mirimo yabo bahise batangira perezidante w'inteko ishinga amategeko madamu donatira mukabarisa aha arashyikiriza perezida w'iyi komisiyo dr iyamuremye auguste zimwe mu nyandiko bazifashisha mu mirimo mishya batangiye hari raporo ku busabe bw'abanyarwanda hari raporo y'ingendo z'abadepite ku gikorwa cyo gushaka ibitekerezo by'abanyarwanda ku ivugurura ry'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda uko ryavuguruwe kugeza ubu biri muri ariya makarito mureba hari inyandiko eh, zimwe mu- zo- z'imitwe ya politike yagaragaje ingingo z'itegeko nshi- nshinga zahindurwa tukaba dufitemo inyandiko ya pdi inyandiko ya idpr inyandiko ya pr umuyobozi wa komisiyo izunganira inteko ishinga amategeko mu kuvugurura itegeko nshinga dr iyamuremye auguste yavuze ko umurimo bahawe ukomeye ariko bizera kuzawurangiza igihe bahawe cy'amezi ane uhereye kuri iyi tariki batangiriyeho iyi mirimo ntabwo yoroshye ni nayo mpamvu t- mu ndahiro yacu twarangije tuvuga ngo imana ibidufashemo Eh, turumva nubwo itegeko ri- riteganya ko rishobora kongera igihe intego yacu ni uko tutazageza igihe cyo gusaba inyongezo y'igihe ikibazo nshobora kugira ni kimwe gusa ni uko natekereje nsanga nta hantu tuzashobora gukura urwitwazo rwo gukora nabi makuza bernard uyobora sena y'u rwanda nawe yashyikirije iyi komisiyo zimwe mu nyandiko sena yakiriye zizayifasha gutunganya akazi kayo yibutsa ko iyi komisiyo itaje gusimbura inteko ishinga amategeko ahubwo ije kuyunganira mu bikorwa byo kuvugurura itegeko nshinga ari mu ngingo y'ijana na rimwe no mu zindi ngingo eh, ndetse binagendeye no ku zindi ngingo z'itegeko nshinga cyane cyane nko mu ijana na mirongo icyenda na gatatu rivuga ibijyanye n'ivugurwa ry'itegeko nshinga y'uko bishoboka ko ari uburenganzira n'inzego zibifitiye uburenganzira ko nta ngingo n'imwe eh, yo mu itegeko nshinga idashobora kuvugururwa uretse eh, iy'ijana na mirongo icyenda na gatatu nyine ni komisiyo igiye gukora n'itegeko nshinga- n'ite- n'inteko ishinga amategeko iyi komisiyo ifite inshingano zo gusesengura ibitekerezo by'abanyarwanda ku ivugururwa ry'itegeko nshinga hagamije kunoza ingingo zavugururwa gukora ubushakashatsi bwimbitse ku itegeko nshinga ndetse no gutanga imbanzirizamushinga ya raporo ku ivugururwa ry'itegeko nshinga izashyikirizwa umutwe w'abadepite iyi komisiyo igizwe na dr iyamuremye auguste ariwe perezida wayo visi perezida akaba kayitesi usta naho abakomiseri bakaba mirenge john aimable havugimana uwizeyimana evode bamwine royisi na mukeshimana beata usibye perezida w'iyi komisiyo abandi bose ni impuguke mu by'amategeko iyi komisiyo itangiye imirimo yayo ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryaratangije urubanza ubu ruri mu rukiko rw'ikirenga iri shyaka risaba ko itegeko nshinga ritavugururwa cyane cyane mu ngingo yaryo y'ijana na rimwe uru rubanza ruzakomeza tariki makumyabiri na gatatu mu cyumweru gitaha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mbere y'uko dukomeza amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tubanze tubagezeho iyi nkuru ya kudeta muri burkina faso nk'uko rero bagenzi bacu batuzaniye iyi nkuru bayidusangisha hano muri studio iratubwira yuko ubu ngubu iyo kudeta irimo bamwe mu basirikari barinda perezida binjiye mu nama y'abaminisitire i wagadugu guverinoma yose ya burkina faso yari iteranye harimo minisitiri w'intebe zida na perezida kafando bahita bagirwa ingwate ubu rero ibyo bintu biracyakomeza turaza kubagezaho amakuru arambuye uko tuza kubishobora dukomeze rero amakuru mu rwanda leta yarangije kubakira imiryango mirongo itandatu n'ibiri y'abakene bimuwe ahazubakwa ikibuga cy'indege mpuzamahanga mu bugesera ayo mazu yatashywe ku mugaragaro uyu munsi eric bagira ubusa yanyarukiyeyo ba- bubakiwe iririma yatuzaniye iyi nkuru
inzu mirongo itandatu n'ebyiri imwe ku gaciro ka miliyoni esheshatu z'amafaranga y'u rwanda ku miryango mirongo itandatu n'ibiri niyo yubakiwe abakene bahoze batuye mu murenge wa ririma bugesera hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege aba bahisemo amazu kuko wari ufite isambu ya menshi ngo yari ihagaze kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana cyenda ubwo twabasuraga ahagana mu masaha ya saa tatu za mu gitondo byari ibyishimo ntangere ku batarigeze babaho mu nzu zirimo iby'ibanze nkenerwa ahubwo ubwa mbere naryamaga navuga nkavuga nti se mama aha hantu ndi ni he nakanguka kuko nagira ngo ngiye gutambuka nkabona mu byo ariko mpamya badendeze ibi n'ibyo imodoka irimo none ubwo nagiye kumenyera ahubwo bitinze naryamaga rwose nakanguka ni ahubwo akaba niyo ntambutse gutya naba ntambutse nkumva nkubisha umutwe ku kibambasi cy'inzu kuko nari naramenyeye kwinjira mu nzu itagira n'inzugi ari urugi rumwe rwo ku muryango n'urwo mu gikari ariko ubu ndakuturoge nkumva ndi kubunyagurizamo imfunguzo ubuja gukingura bamaze kuyima bampaye imfunguzo kujya gukingura byarananiye yuko nabyo narinzi namenye gukingisha bwa bugufuri uzi ni inzu ku ruhande ifite ubwiherero n'ubwiyuhagiriro ndetse n'ikigega cyakwifashishwa mu kubika amazi adakunze kuboneka bugesera mu byumweru bibiri bamaze muri izo nzu cyane ko bari baravuye ahazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege ntaho bahinze inzara yavuzaga ubuhuha aba ni twabasanze mu ngo zabo bacaracaraga hafi yazo turya guco tubonye dupfa kubona turamutse gusa mu gitondo tukongera tukagenda dutegereje leta ikizatumarira kuburara bijya bibaho turaburara ariko ese naburara nkaja ku gasozi ngo naburaye ndifata ngaceceka nyine ukajya ngo nariye nyine mfa kuba nafuze kano nk'aka gatenge ukabona nk'uko nakambaye gafuze iyo umbonye uravuga utari umuntu ariko ka wenda nagafurishije iki imigwegwe ibiki kugira ngo gace tagira n'isabune kwanza kuburara mbese ibyo kurya byo ni ukuvuga ku kuntu kubihabwa n'imana iyo umuntu yabonye uturyo natwo ni ukutubona rimwe mu munsi twakomereje mu mudugudu nyirizina batujwemo mu murenge wa juru aramutse amakuru muduhe ibyarahise ahubwo twaburaye kubera ko twagiye mu manama no kujya kwahira ibintu nk'ibyo biraboneka si ibyo kurya yewe ibyo kurya nyine no gushakisha iyo umuntu abibonye nuko arabirya bidahari nabwo umuntu aravumerera nta kigenda iyo umuntu abonye igikoma nuko ni ukugishakisha nyine nk'uwejeje udusaka wowe hirya iyo akaguhereza ati ushakemo igikoma cy'amasaka tukakinyweraho nta n'agasukari mu koroshya by'igihe gito iki kibazo cy'inzara ubuyobozi bw'akarere ka bugesera hatawe inzu mirongo itandatu n'ebyiri bwageneye abazazibamo amafunguro y'ifu y'umutsima ibishyimbo n'amavuta bizamara igihe cy'ukwezi ndetse na matera kuri buri muryango nyuma y'icyo gihe bizasaba buri muryango gukomeza kwimenya aba baturage kandi leta yabahaye inka kuri buri muryango ndetse n'igishanga bazajya bahingamo ngo biteze imbere ibikorwa byose byagiyeho miliyoni magana ane mirongo itanu na zirindwi z'amafaranga y'u rwanda kandi ikibuga cy'indege aho kigeze ngira ngo haza iterambere rikomeye nkaba numva rero akarere ka bugesera ahubwo nyuma y'ikibuga cy'indege kazaba ari umujyi ukomeye ni umujyi uzaba uyingayinga cyangwa uruta kigali cyangwa se bizaba bihuye kuko kiriya kibuga cy'indege kizaba ari mpuzamahanga uwo ni madamu Rivera Mukabaramba umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu atanga icyizere kiganisha ku iterambere rirambye ku bimuha hagenewe ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera ibi bishobora kutumvikana neza mu matwi ya bamwe kuko hazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege na magingo aya hari abasaga magana ane batarishyurwa miliyoni ziri hejuru ya magana atandatu z'amafaranga y'u rwanda badafite n'uburenganzira bwo kugira icyo bakorera mu masambu yabo ubwo tugategereza tukaja ku makonte bati ntabwo ari gaza ubwo tugategereza bikaba gucuma kuja kubona tubona aho bayagabiye ngo amakoperative n'abashoramari nifuza ko banyishyura amafaranga yanjye bandimo miliyoni n'ibihumbi magana inani minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ayo mafaranga yagombye kwishyura abaturage ahari igiye kubwira ababishinzwe bakihutisha kubishyura madamu Rivera Mukabaramba oya ikibuga cy'indege yaba atarishyurwamo aya mafaranga ari muri iyi bajeti cyakorwa ni ukugira ngo yihute nicyo umuntu yajya gukora minefura yashyize muri bajeti yagire muri bajeti rero bagomba kuyatanga arahari ahazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera hashize umwaka n'amezi himuwe abasaga ibihumbi bitatu bamwe mu bimuwe batarishyurwa bahisemo kwimuka bakajya gucumbika mu baturanyi batinya urugomo rwabakorerwa kubera kwisanga mu matongo ya bonyine ubu hateganijwe kuzubaka icyo kibuga mpuzamahanga cy'indege hatangiye guhabwa amakoperative ngo bahingemo nta gihe cya nyacyo kizwi ku gutangira imirimo yo kucyubaka uyu mushinga bamwe bafata nk'uwadindiye urasa cyane n'uw'ahari hateganijwe kubaka sitade y'icyitegererezo ya gahanga kicukiro mu mujyi wa kigali himuwe abaturage vuba na bwangu leta ikaba yarahabasubije mu bikorwa by'ubuhinzi eka kabagira ubusa ijwi rya amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u rwanda
ngo twebwe ntitwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakorana izuba ryaka imbyino bagatera bitabira dutegerezwa kubaburagiza ni ukugwiza ibibando uzobyura umutwe tumena akambere karizanye mwishwange nawe nyine atitwaje ikibando hagarara nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika ninde yabahaye uruhusha mwebwe nijyangoro ntayo dukeneye kubona kuri uno mutumba wacu urazi ko nogukura ihando ry'amenyo nanjye ndaguhanyura umusaya twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye none ko uri umugabo shirako nawe shira koko wumva uri umugabo umukuru w'umugambwe wanyu yarabasutesha ehehe namwe barabasutse ni ugukenya zikaguma ubu iryinyo ku rindi rikove ku rindi rikibano ku kindi murabona yamara yamara ntimumarane mupfa imigambwe niba babitanguye bimwebwe ngo umuganga wacu ntihagire igikorwa na kimwe cya politiki ukora ariko bo birirwa batigita none ko mbona mwese mwafoye amahiri niwo muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere ni ukuri iyo nyifato y'abanyepolitike irakwiye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwabo bapfa imigambwe ngo iryinyo ku rindi abo bishitse bakarenganywa nabo ntibitura ubutungane muri politike ntihajyemwe amahiri nimuhangane mu byiyumviro
ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cha search for common ground burundi
amwe mu makuru havugwa mu rundi muri komine kibago iri mu ntara ya makamba harahishwe utwara zone kibago kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu hamaze gufatwa abasore bashika mirongo itatu nk'uko amakuru ava mu kibago abivuga iyi ni nkuru dufise mu burundi ivuga ko abanyoro mirongo ibiri bafashwe mu gihe cy'imyerekano barengutse kuri uyu munsi wa gatatu muri sentare nkuru ikukiramiri ya bujumbura abashingwa manza bamenyesha kumenyesha kwabo banyororo bagirizwa kuba bafatanywe ibigwanisho mu gihe mu minsi iheze abafatiwe mu myerekano bahora bagirizwa imigumuko iyi ni inkuru ya fidelite ishatse
abanyoro bari kwita ba sentare nkuru ikukiramere ya bujumbura bari mirongo ibiri na batanu havuye hitaba mirongo ibiri gusa batanu nabo basivye uyu munsi abo banyororo bumvirizwa mu ntumbero y'uko sentare yihweza ko borekurwa bakaburana bidegemvya n'uko bogumizwa mu munyororo ahanini bagizwe n'imisore ivuga ko yafashwe mu gihe c'imyiyamamazo kandi batubwiye ko kuva bafatwa ari ubwa mbere bagiye imbere y'ubutungane nyuma y'amezi ane bafashwe naho ngo ipolisi baba bamenyesheje ko atahohoterwa rikorerwa abantu bafatwa abenshi banyororo twavuganye batubwiye ko babanje gukubitwa imbere y'uko bashika mu iborero rikuru rya mpimba hamaze guca imbere ya sentare nkuru ikukiramira ya bujumbura abanyororo benshi bafatiwe mu myiyerekano ku bwa diodone nitunga umwe mu bashingwamanza w'abanyororo uno munsi ntabatarakwiriza imyaka yo gufungwa barimwo mu barengutse muri abo baza iminsi iheze hazamwo abamine muri uno munsi abenshi twabonye ese yuko ibyo batubariye abaminere baba bagezwa nk'ibyo batangiye kuza barabashyira mugo cabo mu rumonge nti umwe cababuranira ikindi gitandukanya abafatiwe imyerekano barengutse uno munsi n'abari bamaze iminsi barenguka gifatiye ku byo bagirizwa Dieudonne Nitunga ubunye kenshi mubaza batubagirizwa ngo batunze ibigwanisho ibigwanisho batabifitiye uruhusha canke ngo bagiye mu migwi igwana ivyo vyahanye vyeze nivyo tuza turabona ubu ugereranije no mu mezi yahera aho haza abantu cane cane bavuga yuko bari mu migumuko vyabita imigumuko participation mu main selectionnaire ngo bunyabaza cyane cyane bagize ibyaha nka bibiri cyane cyane cyo kuja mu mikwana cyo kwitwaza ibigwanisho utabifitiye uburenganzira kubw'uyo mushingwamanza Dieudonne Nitunga bahoga umwikeko bavuga yuko umuntu mwagira icaha co ko yafatanijwe ibigwanisho bamufasha ari wenyine ukamufata mw'ijoro atagenda kimwe afise basanga n'umuntu afise umupanga canke imbugita canke isafuriya barafise ibigwanisho ikintu kintu cyumvikana abantu igwanisho ni abantu babuze igwanisho muri ntumbero bagomba bagomba kwihako ni ufise inko oro ukiya gufatirwa nifashe igwanisho uragira we ukimufata ugakico bitasizi uze PV dosizi tugenda namfatiye namfatanye kigwanisho kiniki niki niki kabo kidutangaza nuko bazavuga tubafatira urwanisho bavuga ati none siziri hehe papito Diodore Nitunga n'umwe mu bashingwamanza mirongo ine bemeye kwitanga mu gufasha kuburana ku buntu abo bose bafashwe ikivunga mu gihe c'imyerekano Emmanuel Shimirimana serukiye abashingwamanza amenyesha ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu gushika mu ntango z'ukwezi kw'icenda mu banyarugera mirongo umunani bafashije kuburana muri parke mirongo itatu na batanu bonyene nibo bamaze kurekurwa nabo banyororo amajana atatu na mirongo itanu na batatu bafashijwe igihe sentare y'iko irihweza ko borekurwa bakaburana bidegemvya canke bogumizwa mu munyororo harekuwe gusa cumi na batatu ivyo ngo birerekana neza yuko abarekurwa ari bake cane ugereranije n'ababa bitavye ubutungane ibujumbura bujumbura leta yishatse ku bw'ijwi ry'amerika
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi na mu kinyarwanda ibiganiro twabateguriye birabandanya mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo kuko uyu mugoroba murambabarira ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije thomas ye iyi nkuru i- ivugwa ubu ngubu ni inkuru ya kudeta muri burkina faso bamwe mu basirikari bo mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu binjiranye inama y'abaminisitire iteranye i wagadugu guverinoma yose uko yakabaye harimo na minisitiri w'intebe zida na perezida michel kafando bagizwe ingwate burkina faso yiteguraga kandi ubwo ngubwo amatora ya perezida n'ay'abadepite ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa cumi aho aho rero muri burkina faso blaise compaore yirukanwe ku butegetsi n'imyivumbagatanyo ya rubanda mu kwezi kwa cumi mu mwaka ushizwe ushize mu mbabarire nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi yari amaze ku butegetsi none rero leta y'inzibacyuho nayo abasirikari ubu ngubu barimo barayivugana n'ubwo bwose ntacyo baratangaza ntacyo baravuga ko bashaka ntabwo baravuga niba koko bafashe ubutegetsi Eh, twabwiye kandi kwabimukira amajana amajana uyu munsi ku wa gatatu batonze umurongo bariko baja mu bihugu biri mu ishyirahamwe ry'uburaya bajabutse imirima y'ibigori yo mu gihugu ca Croatia aho bakiriwe nyuma yaho igihugu ca Hongrie kibazibiriye ku rubibe gihana n'igihugu ca Serbia maze kikarasa n'imyuka irakira mu maso kikongera kigakoresha imiringoti y'amazi mu gusubiza inyuma abo bimukira bariko bagerageza kwinjira mu gihugu abo bantu akenshi abenshi muri bo baturuka muri siriya hari amakuru rero hari abantu basaba ngo leta zunze ubumwe za amerika nabo bafatanya kurasa leta islamique muri siriya bashyireho n'ikirere kitagerwamo n'izindi ndege kugira ngo hasi y'icyo kirere bashobore kuhashyira aho abantu bahunga siriya baba bateraniye noneho rero izo ndege nyine zikabarengera ariko umuyobozi mukuru w'ingabo za amerika ushinzwe akarere k'uburasirazuba bwo hagati general lloyd austin amaze gutangariza inteko ishinga amategeko y'igihugu cye ko ibyo bidashoboka ntabwo ateganya gusaba perezida obama rero umukuru w'ikirenga w'ingabo za amerika ngo ashyireho icyo kirere ati kuko dushyizeho icyo kirere byasaba byaba ngombwa ko dushyiraho na- n'abasirikari barwanira ku butaka kugira ngo rero barinde aho izo mpunzi zaba ziri kandi kugeza ubu ngubu leta zunze ubumwe za amerika ntabwo ifite umugambi wo kohereza abasirikari barwanira ku butaka aho ngaho muri siriya umuhanuzi wa vice perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden mu byerekeye umutekano ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko naho hari utwigoro twinshi tw'abadashyigikiye amasezerano nucleaire ku gihugu cya irani two kwangiriza amasezerano ngo leta zunze ubumwe za amerika zigiye kubandanya zitunganya uburyo bwo kuyashyira mu ngiro abaminisitiri bose ba yemen bagarutse mu gihugu cyabo bazaba bakorera mu mujyi wa aden mu majyepfo ya yemen aho kujya mu murwa mukuru sana ukiri mu maboko y'abahuti bari barahunze rero bose uko bakabaye ariko kugeza ubu ntibiramenyekana igihe perezida mansur hadi we azatahukira aba mu buhungiro muri arabiya sawudite Eh, inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na elvin yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkundikije na tomasi kamirindi mugira umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.